Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika kuri mikoro muzindukanye na Jwe Diane ninahazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya turukaba tuyahera ko yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
mwaramutse Diane tuyahere muyavugwa mu karere ka Afurika muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu cumi na batandatu barimwo umuganga baraciriwe urubanza rwo gupfa batahari ku rupfu rw'umuhinga wa ebola yamuka muri kamerune richard valeri muzoto kibung umuhinga w'indwara zandukira yakorera ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms yarashwe mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda igihe yari mu nama y'akazi ku bitaro byo mu gisagara cya butembo mu buraruko bw'intara ya kivu y'uburaruko yari umwe mu baganga b'abanyamahanga bari barungitswe gufasha kurwanya ikiza cya ebola mu buseruko bwa kongo ikiza cyahitanye abantu barenga ibihumbi bibiri n'amajana abiri imbere y'uko gituzwa mu kwezi kwa gatandatu bibiri na mirongo ibiri inyuma y'amezi mirongo ibiri n'abiri abo bantu cumi na batandatu bagirijwe ibyaha by'iterabwoba hamwe n'ubwicanyi nk'uko abashingwamanza b'imiryango yabuze babivuze repubulika ya demokarasi ya kongo ntiyari bwongere gucira urwo gufa abantu kuva mu bihumbi bibiri na gatatu umugambwe wa perezida wa cote d'ivoire arasane uwatara waratsinze ku majwi menshi amatora y'abashingamateka n'amatora yatanze icyizere cy'amahoro inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abantu mirongo umunani n'indwi mu matora y'umukuru w'igihugu ibi biharuro byatangajwe na komisiyo igejwe amatora byerekanye ko umugambwe rhdp wa uwatara watahukanye intebe ijana na mirongo itatu n'indwi ku ntebe amajana abiri na mirongo itanu na zine z'abashingamateka umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi pdci wavuze ko habaye busuma mu gihe laurent bagbo yigeze kurongora icyo gihugu yasabye abanywanyi bo mu mugambwe wiwe fpr kuguma batekanye abimukira bashika mirongo itatu n'icyenda barafiriye mu mazi ejo ku munsi wa kabiri igihe ubwato bubiri barimwo bwibira ku ruhande rwa tunisiya ni mu gihe ibitigiri by'abantu biroha muri izo ngendo zitoroshe bagana ku mugabane wa buraya bibandanya byiyongera abatabara barashoboye kurokora ijana na mirongo itandatu na batanu muri ubwo bwato babakura mu mazi bakiri bazima umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna bwa tunisiya mohamed zekri yavuze ko ibikorwa byo kurondera abandi byabaye birahagarikwa kubera ikiyaga cyarimo imifunda myinshi kandi bwari bwije muyavugwa mu yandi makungu intumwa ya leta z'ubumwe za amerika ku ihindagurika ry'ibihe john kerry yari buruseli mu bubirigi ejo ku munsi wa kabiri kuganira ku gukorera hamwe hagati y'ubumwe bwa buraya na amerika ku gusubira mu twigoro two kunagura amasezerano ku ihindagurika ry'ibihe john kerry yashimangiye ko leta ya biden yiteguye guhangana n'icyo kibazo perezida biden yasubije amerika muri aya masezerano inyuma y'amasaha make agishika ku butegetsi bivanye n'uko uwo yasubiriye donald trump yari yayakuyemwo amerika umutegetsi agira kabiri wo mugambwe nld wa aung san suci muri miyanimare yafiriye mu maboko y'igipolisi ejo kuwa kabiri mu gihe imyiyerekano yiyamiriza itembagazwa ry'ubutegetsi ikibandanya zao miatline yafuye kuri uyu wa kabiri ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch ryo muri amerika ryavuze ko urupfu rw'abo bategetsi b'umugambwe nld mu minwe y'igipolisi rwatumye haba ibibazo nimba leta itobihohotera ababa bafatiwe mu myiyerekano mu kubaboreza igufa hamwe no kubica cyaba igipolisi hamwe n'igisirikare ntawashimye kugira icyo ashikirije kuri izo mfu z'abo bategetsi
Aloyize Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho mu gihugu c'u burundi hari amakuru avuga ko hari ifu n'ibigori biheruka kwinjizwa bifise ingwara ishobora kubangamira amagara y'abanyagihugu leta ivuga ko iki kibazo yagihagurukiye ubushikiranganji bw'ubudandaji buramenyesheje abagwizatunga ko n'abafungura ifu y'ibigori ko bibujijwe kurangura mu mahanga no kwinjiza mu Burundi intete n'ifu y'ibigori uyu ni jeremy banirwa n'inzigo ni umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro mu gihugu c'u burundi muri uganda muri make umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bobi wine ahamagarira abanyagihugu bo muri ico gihugu guhaguruka bakavana ku butegetsi biciye mu mahoro perezida yoweri kaguta museveni amaze imyaka mirongo itatu n'itanu ku butegetsi navyo twari bateguriye mugume ku maradiyo yanyu kw'idonido y'ano makuru yose duciye ku masonga nongere ndabahikaze leta y'uburundi yahagaritse kuva kuri no wa kabiri yinjira ry'intete n'ifu y'ibigori biva hanze y'igihugu ubushikiranganji bw'ubudandaji bwafashe iyo ngingo busigura ko izomara amezi atandatu n'ingingo bwafashe buvuga ko bwaronse amakuru y'uko hari ifu n'ibigori eh, biheruka kwinjizwa mu gihugu bifise ingwara ishobora kubangamira amagara y'abanyagihugu inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro mu burundi busigura ko bwafashe ingingo yo kubuza abagwizatunga kwinjiza ibigori n'ifu yavyo bivuye hanze y'igihugu mu ntumbero yo gukingira indwara abanyagihugu jeremy banirwa n'inzigo umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru i bujumbura ubushikiranganji bw'ubudandaji buramenyesheje abagwizatunga ko n'abafungura ifu y'ibigori ko bibujijwe kurangura mu mahanga no kwinjiza mu Burundi intete n'ifu y'ibigori mu kiringo c'amezi atandatu kubera ko ibonekeza muri ino minsi yinjira ku bwinshi y'intete n'ifu y'ibigori bitameze neza ku buryo byoshobora kugira ingaruka atari nziza ku magara y'ababyihereza naho atavugiye hejuru ibihugu vyikekwa guturukamo ibigori bifise ingwara ijwi rya amerika ryamenye ko ubwo bushikiranganji budoma urutoke ku bihugu vy'ubuganda na tanzania ni ibihugu bisangiye n'uburundi umuryango wa afurika y'ubuseruko muri kino gihe ako karere kakaba kimbutsemwo ibigori vyinshi uwo muryango usanzwe ufise amategeko agenga ubudandaji aho ibiribwa vyose vyemerewe kudandazwa ata amakuru n'amatagisi birishe kandi bikinjira mu gihugu ico arico cose muri bitandatu bigize uwo muryango ata nkomanzi ijwi rya amerika ryabajije ubushikiranganji bw'ubudandaji kw'ico gihugu kitazohava cagirizwa ko kiriko kirahonyanga amasezerano ya eac jeremy banirwa n'inzigo arabyakana akemeza ko ari ku nyungu n'umutekano w'igihugu avuga ahubwo ko hari n'ibindi bihugu byamaze gufata ingingo nk'iyo muhere ku gihugu ca kenya cararose amakuru y'umwimbu wari uvuye mu bindi bihugu vy'akarere harimwo rero ivyo bintu bitameze neza biri mu bigori n'ifarini y'ibigori natwebwe murazi yuko dufise ibigo bijeje gupima ivyo bigo rero navyone ntivyicaye kandi baramaze gupima bakabona yuko iyo farini n'ivyo bigori bidakwije harimo ibintu bitameze neza vyohava bimerera nabi abenegihugu no mu bindi bihugu bibanyi ivyo bintu ntibikwije vya ngombwa bakavyirukana mugabo abadandaza b'abarundi bagaca bihuta kugira babizane ngaho iwacu natwe urumva ntidushobora kwemera yuko amagara y'aba y'abenegihugu n'ababa mu burundi ashobora kumererwa nabi kugira imana nta byinshi byari bwinjire twaciye tubimenya hakiri kare twaciye turatangiriza ku mipaka n'ibyo bihugu ntibyafashe izo ngingo byabifashe weekend ni ukuvuga yuko ntibyari bwakwire hose twibaza yuko ari umwimbu mushasha utari bwatangire kuza mu gihugu kugira tuzitire tutaronerwa yamara ku rundi ruhande umwe mu bagwizatunga barangurira ibintu hanze y'u Burundi yabwije ijwi ry'Amerika ko iyo ngingo ifise ikindi inyegeje uwo atashimye ko tuvuga amazina yiwe yebaza ko Uburundi bwoba bushaka ko abo bagwizatunga bagura ibigori vyarimwe mu Burundi gusa uwo twise Jean Bosco abisigura yishimikije ko leta yaheruka gufata iyindi ngingo yo gufata mu minwe igitegwa c'ibigori muri iyo ntumbero leta yategetse bamwe mu bagwizatunga kugura umwimbu w'ibigori wose mu gihugu ku giciro cyashinzwe na leta bakawubika ubundi bakawushora hanze ndetse n'igihe cyo gutera akaba ari bo bazotanga imbuto naho nyene ku giciro kizoshingwa na leta aha niho ubushikiranganji bw'ubudandaji bwafatiye mu kwizeza abanyagihugu ko batazobura ifu n'ibigori bafungura naho ibiva hanze byahagaritswe abarundi ntibagira ubwoba ngo bazobura ibyo bafungura kuko umwimbu w'ibigori warabonetse akaba ari nacyo gituma kampani yo kugura ibigori mu gihugu hagati igomba gutangira byihuta abadandaza bazobirangurira bene gihugu ubu bagira baje ku mirimo mu gihugu cyose kandi tugasaba yuko atamwe n'igihugu yozimbwa igiciro n'ikijya nyine cy'amafaranga amajana atandatu na mirongo umunani ku kiro cy'intete z'ibigori uzobona bagombye kumuhenda ngo baje munsi y'icyo giciro azeca bishikiriza intwaro cyangwa abajeje umutekano bahegereye icegeranyo c'ishami mpuzamakungu gitaye ibiribwa fao ijwi rya amerika rifise cerekana ko ku mwaka ku mwaka ubu burundi bukura hanze amatoni arenga ibihumbi ijana na cumi y'ibigori pyeklave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi rya amerika tuve mu burundi twerekeza mu rwanda aho sentare y'ibanze ya gasabo ku murwa mukuru kigali yaraye itegetse ko uwitwa idamange ivoni ryamugwiza apfungwa vy'agategekanyo mu kiringo c'ukwezi imbere y'uko urubanza rwiwe rutangura kubura kuburanishwa mu mizi uyu avuga ko arajushinga no kuvugira abanyagihugu kuco yita akarenganyo bakorerwa n'ubutegetsi yagirizwa ivyaha vyo kugumura abanyagihugu bice mu butumwa yacije ku muhora wiwe wa YouTube ivyaregwa vyose uko ari bitandatu arabihakana mugenzi wacu Eric bagira ubusa ejo twamurungitse mu cumba casomewemwo ingingo ijanye n'ivya idamange ku isaa kumi zuzuye z'igicamunsi umucamanza yari yinjiye mu cyumba cy'urukiko gusoma icyemezo ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza rwa madamu ivoni damange ryamugwiza urukiko rwabanje kwibutsa impande ziburana ibyaha bitandatu idamange aburana n'ubushinjacyaha n'ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda byiganjemo ibikomoka mu biganiro yatambutsaga ku muyoboro we wa youtube mu myiregurire ye ibyaha byose idamange arabihakana akavuga ko ibyo yavuze yabitewe n'agahinda kubera ibyemezo ubutegetsi bufatira abanyarwanda cyane kuri gahunda ya guma mu rugo mu kurwanya icyorezo covid cumi n'icyenda n'ibindi yemeza kandi ko ari uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo gutanga ibitekerezo nk'umunyarwanda icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani nta cyemera akavuga ko cyashaje ko atagombye kukiregwa umucamanza yasuzumye ibibazo bine muri uru rubanza nyuma yo gusesengura imiburanire ku baburanyi bombi ku isonga yahereye ku kureba niba hari ibimenyetso bigaragaza ko uregwa yafashwe agasakwa akanafungwa binyuranije n'amategeko idamange avuga ko yagabweho igitero n'abantu atazi batagaragaza ibyangombwa n'impapuro zimufata avuga ko yasatswe kuva saa munani z'igicamunsi kugeza saa munani z'ijoro we n'ubwunganizi bagasaba urukiko kubishingiraho agahita arekurwa agasanga abana ubushinjacyaha bwo busobanura ko yafashwe abanje kwerekwa impapuro zimuta muri yombi kubera uburemere bw'ibyaha aregwa buvuga ko yatsimbaraye yanga ko bamusaka bituma isaka ritihuta urukiko ruvuga ko ku byaha bikomeye inzego z'umutekano zemereye kwinjira ku ngufu aho bibaye ngombwa ruvuga ko rwashyikirijwe urupapuro urupapuro rw'isaka n'urutwara idamange ku gahato kubera ibyaha aburana ruravuga ko nawe ubwe yemera ko iwe habereye imvururu ananiza inzego z'umutekano biba intandaro yo gutinza isaka urukiko rukavuga ko yiyemerera ko videwo aregeshwa ari iye bityo rukanzura ko nta tegeko na rimwe ryishwe mu ifatwa n'ifungwa bye urukiko rwasuzumye kandi sheki itazigamiye idamange aregwa ko yahaye uwitwe manuel nsabimana mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yisunze amategeko umucamanza asobanura ko igifite agaciro kuko imyaka itatu iteganywa n'amategeko itarashira bityo ko agomba gukurikiranwaho iki cyaha mu ishati y'umweru y'amaboko maremare idamange aho yarahagaze ari kugaragara mu buryo bw'ikoranabuhanga ari kumwe na metre felicien gashema yagaragaye azunguza umutwe nk'ikimenyetso cyo kutanyurwa n'ibivugwa n'urukiko kuri iyi ngingo ku gusuzuma impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha hashingiye ashingirwa ku magambo yatambukije kuri YouTube ko abanyarwanda barambiwe gufatirwa imyanzuro idahwitse aregwa ko yavuze ko imibiri y'abazize jenoside icuruzwa mu nzibutso ko korona yasimbuye iturufu rya jenoside aregwa kandi ko yavuze ko perezida kagame yapfuye kera abanyarwanda bayobowe n'umuzimu ko leta yirwa yica abanyarwanda ku bushinjacyaha ngo ayo magambo yateza imvururu damange ariko we arabihakana akavuga ko ari umuturage uciriritse atateza imvururu kandi atahakana jenoside ari umwe mu bayirokotse rwisunze amategeko urukiko ruvuga ko impamvu zikomeye ari ibyagezweho mu iperereza zituma uregwa akekwaho ibyaha urukiko ruvuga ko videwo aregeshwa yemera ko ari iye humvikanamo amagambo yatuma akekwaho ibyaha bine rwavuze kandi ko amwe mu magambo yumvikana ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nk'aho avuga ko leta iriho ari baringa perezida kagame yapfuye kera leta iriho ari agatsiko k'amabandi n'ayandi mu mwanzuro mu nyuma y'iminota igera muri mirongo ine umucamanza yavuze ko ivoni damangi ryamugwiza akurikiranyweho ibyaha bikomeye yavuze ko aramutse arekuwe yakomeza kubikora kandi ko nta cyizere atanga ko atacika ubutabera kumubona byagorana ahita ategeka ko madame damange akurikiranwa afunzwe muri gereza mu gihe cy'ukwezi imbere y'urubanza mu mizi ivoni damange yahise yaka ijambo ashimira umucamanza ku cyemezo amufatiye ariko anatangaza ko akijuririye idamange w'abana bane yatangiye kumvikana kuri youtube kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe avuga ko arajwe ishinga no kuvugira rubanda ku cyo yita akarengane bakorerwa n'ubutegetsi urubanza rusoje umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa gasabo yahise ategeka ko umunyamakuru anyesi nkusu w'imana w'ikinyamakuru amurabyo afungwa amuziza gufata amajwi mu cyumba cy'urukiko binyuranije n'amategeko eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turaca ababwira yavugwa mu karere k'ibiyaga bigari muri uganda na nabice ku masonga nkitangura umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bobi wine yahamagariye abanyagihugu guhaguruka bagatanguza imyiyerekano y'amahoro yo gukuraho perezida yoweri kaguta museveni amaze imyaka mirongo itatu n'itanu ku butegetsi mugenzi wacu ignatius bahizi ari kampala uganda aduhe inkuru irambuye Depite Bobi Wine wavugiraga mu nama n'abanyamakuru ku cyicaro gikuru cy'ishyaka rya NUP mu mujyi wa Kampala yasobanuye ko ari we watsinze amatora yabaye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ku bice mirongo itanu na bine ku ijana yagize ati ahubwo perezida Museveni watangajwe ko watsinze we yabonye amajwi angana na mirongo itatu n'umunane ku ijana Bobi Wine avuga ko perezida Museveni yamwambuye intsinzi ye bityo akaba ahamagariza abaturage kwitaba mu myigaragambyo y'amahoro bamagana ubutegetsi bwe kandi basaba ibi bikurikira Ati tugiye kwigaragambya dusaba ibintu bine. Icya mbere turasaba ko Museveni yadusubiza intsinzi yacu, intsinzi y'abanyagihugu. Turasaba Generali Museveni guhita ahagarika ibikorwa byo gushimuta abaturage batavuga rumwe nawe kandi tunarasaba Generali Museveni kurekura imfungwa za politike zose vuba na bwangu. Ku bwa Bobi Wine, akanama gashinzwe amatora kafatanije n'ishyaka riri ku butegetsi kumwambura intsinzi. nahamagaye umuvugizi w'akanama gashinzwe amatora mu gihugu bwana paul bukenya ambwira ko ibyo bobi wine avuga atari byo kandi ko azi n'icyo amategeko ateganya mu gihe umuntu atanyuzwe n'ibyavuye mu matora ati twarangije kera kubara amajwi tunatangaza buri mukandida yabonye nk'uko bisabwa n'amategeko kandi ku ruhande rwacu iby'amatora byararangiye kuko ikigo cyacu nicyo cyonyine cyemerwa n'amategeko gutangaza ibiva mu matora yo muri iki gihugu ubwo rero niba hari imibare irimo guturuka ahandi nje ntacyo nayivugaho kandi muzi neza ko umuntu uwo ari we wese utanyuzwe n'ukuntu twakoze akazi kacu hari inzego zemewe n'amategeko yakoresha kubona ubutabera bwana bobi wine aherutse gutanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga agerageza kuvuguruza intsinzi ya perezida museveni nk'uko bisabwa n'amategeko gusa nyuma yaje gusaba ko urukiko rwahagarika kumva ikirego cye nyuma y'aho urukiko rwangiye ko atanga ubundi buhamya bushinja perezida museveni akanama gashinzwe amatora hamwe n'umushinjacyaha wa leta ubuhamya atari yaratanze imbere agitanga ikirego cye bityo bobi wine afata umwanzuro ko urukiko rubogamye ko atazarubonamo ubutabera ahitamo guhagarika urubanza avuga ko agiye kwiyambaza urukiko rw'abaturage urwo rukiko rw'abaturage niyo ntero bobi wine yateye uyu munsi asaba abanyayuganda guhaguruka bakigaragambya ati ndasaba mwese abanyayuganda bagenzi banje ko mwahagurukira hamwe tugakora imyigaragambyo y'amahoro twamagana ubutegetsi burimo kudukandamiza
article 29 of our constitution
ingingo ya makumyabiri n'icyenda y'itegeko nshinga ryacu iduha uburenganzira bwo kwigaragambya mu mahoro duhakanya imibereho mibi yose kandi iki nicyo mbasaba gukora gusa inzego zishinzwe umutekano mu gihugu zisanzwe zitihanganira abantu abo ari bo bose bagerageza gukora imyigaragambyo zivuga ko ziteguye bihagije guhangana na Bobi Wine n'abayoboke b'ishyaka rye na cyane ko muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya korona abantu batemerewe gukorana ari benshi Fred Enanga umuvugizi wa polisi ya Uganda nibyo yatangarije ijwi rya Amerika ati iyo utangiye kuvuga ko ugiye kwiyambaza ubutabera bw'abaturage ibyo binyuranyije n'amategeko kuko ntaho amategeko abyemera twe nk'inzego zishinzwe umutekano zitandukanye twiteguye guhagurukira iyo myigaragambyo tukayikoma imbere kuko kenshi twagiye tubona abanyapolitiki bavuga ko bagiye gukora imyigaragambyo y'amahoro ariko mu by'ukuri ntabwo baba bafite ububasha bwo kumenya igipimo cy'abantu bagiye kwitaba muri iyo myigaragambyo kandi ntabwo baba banashoboye guhuza abo bantu gukora ibintu binyuranyije n'amategeko kuko kenshi iyo myigaragambyo yitabwamo na za mayibobo zifite gahunda yo gukoresha ako kavuyo gusahura no kwiba imitungo ya rubanda ku mihanda no mu maduka no kubera iyo mpamvu rero twiteguye guhagarika iyo myigaragambyo uyu muvugizi wa polisi yanatubwiye ko bataye muri yombi abantu makumyabiri bagerageje kuja mu mihanda kwigaragambya Bobi Wine akimara gukishaho itangazo hari raporo zerekana ko mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize abantu barenga mirongo itanu bishwe n'inzego zishinzwe umutekano ubwo bari mu myigaragambyo yarutse hafi mu gihugu cyose Bobi Wine amaze gutabwa muri yombi arimo kwiyamamaza abandi basaga igihumbi nabo bakaba baratawe muri yombi dukurikije ibitangazwa na polisi leta zunze ubumwe bwa amerika hamwe n'ibihugu bigize ubumwe bw'uburayi byasabye ko imibare y'amajwi y'abatoye yakongera gusuzumwa ni icyifuzo leta yanze kwikiriza ignatius bahisi ijwi rya amerika uganda ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko mubimenyereye iminsi yose nkano mango kuwa kabiri duca tubashikiriza ikiganiro amerikana ni ikiganiro kivuga ku byaranze amerika muri kahise no muri kubu mutegurirwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa gatatu mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kabiri guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yasohoye inoti zayo za mbere na mbere z'amadolari zari iz'atanu icumi na makumyabiri turebere hamwe muri make cyane make cyane ariko koko kandi twihuta ku mateka y'inoti y'idolari rya leta zunze ubumwe za amerika ikaze mu kiganiro amerikana mbere y'ivuka ry'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika koroni z'abongereza cumi n'eshatu cyavutsemo zakoreshaga amafaranga y'ubwongereza ibyo birumvikana mu gihe cy'intambara y'ubwigenge yatangiye mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu izi koroni zashyizeho buri yose ku giti cyayo ukwayo uburyo bwo kwishyura ibyo zabaga zikeneye byose kugera leta zunze ubumwe za amerika imaze kuvuka no kwiha ubwigenge mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu na nyuma yaho bityo zatangaga impapuro z'amasezerano yo kwemera kwishyura imyenda zafataga urebye niyo nkomoko ya mbere na mbere y'inoti mu mateka y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'uko tubisanga ku rubuga rw'umuryango udaharanira inyungu witwa american numismatic society washinzwe mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu n'umunani wiha inshingano yo kubungabunga amateka n'amasomo ku birebana n'amafaranga muri rusange ubwigenge bw'igihugu buvuga n'ubwigenge ku ifaranga izari koroni z'abongereza cumi n'eshatu nyuma y'ubwigenge ziba leta zakomeje gukoresha uburyo bwazo bw'ifaranga ariko biza kuba nk'ibisa n'akajagari mu gihugu cyitwa ko ari kimwe nibwo ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane mu gihumbi magana arindwi mirongo cyenda na kabiri kongeresi inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika yashyizeho idolari nk'ifaranga rimwe rukumbi rigomba gukoreshwa mu gihugu cyose idolari ryatangiye ku buryo bw'ibikoroto bya zahabu n'iby'umuringa silva mu cyongereza cyangwa argent mu gifaransa rubanda babikoresheje mu buhahirane bwabo bwa buri munsi imyaka irenga mirongo inani kugera igihe guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ishyiriyeho inoti bwa mbere na mbere mu ntambara yisubiranamo ry'abenegihugu civil war mu cyongereza yabaye kuva mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu abaturage babanje kutazemera no kutazizera kuko batumvaga ukuntu igikaratasi cyasimbura umuringa na zahabu abaziganaga n'abazishushanyaga bagacuruza inoti zitari zo nabo bari benshi cyane guverinoma yabishyizemo imbaraga buhoro buhoro abaturage bagenda bagira icyizere kandi guverinoma ikomeza no guhangana n'abigana inoti ariko byo biracyakomezana n'ubu intambara yisubiranamo ry'abenegihugu igitangira leta zo mu majyepfo ziyise confederation zari zarigometse nazo zishyiriyeho ifaranga ryazo na guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yari ikeneye amafaranga menshi cyane bikomeye yo guhemba abasirikare bayo kuko babaye benshi cyane no kubagurira ibyo bari bakeneye byose ndetse no gutesha agaciro ifaranga ryo muri leta za confederation ni muri urwo rwego congress yayihaye uruhushya rwo gutangira gukoresha indangagaciro z'imari z'impapuro zoroheje gutwara ishyiraho inoti z'amadolari atanu icumi na makumyabiri zasohotse bwa mbere na mbere rero ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa gatatu mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kabiri guverinoma yagiranye amasezerano yo kuzicapa na banki z'abikorera ku giti cyabo kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na karindwi kuva icyo gihe kugeza na n'ubu yishubije ububasha bwo kuzikorera ubwayo mu icapiro ryayo bwite ijwi ry'amerika uko imyaka yagiye ihita inoti z'amadolari nazo zagiye zihinduka haba ku isura haba no mu ngano yazo muri iki gihe inoti zose z'amadolari zirangana mu burebure no mu bugari interuro in God we trust bishatse kuvuga ngo dufite icyizere mu mana yashyizweho bwa mbere na mbere n'itegeko mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu hanyuma isohoka bwa mbere na mbere ku noti y'idolari rimwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi kuva icyo gihe iyi nteruro in God we trust yanditse ku icyo ari cyo cyose cyitwa idolari rya leta zunze ubumwe za amerika inoti n'ibikoroto agaciro k'inoti nako kagiye gahinduka muri iki gihe inoti zikoreshwa n'iz'idolari rimwe abiri atanu icumi makumyabiri mirongo itanu n'ijana inoti zo hejuru y'amadolari ijana zahagaze gukorwa kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatandatu no gukoreshwa muri rubanda guhera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda ni inoti za magana atanu igihumbi ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi zose zakozwe inshuro imwe rukumbi mu bihe bitandukanye zavuye ku isoko ubu zitunzwe n'abantu bashaka kuzigira urwibutso byonyine gusa abo bita collectors mu cyongereza cyangwa collecteur mu gifaransa nta gaciro rero zigifite mu buhahirane ndetse mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kane leta zunze ubumwe za amerika yakoze inoti y'amadolari ibihumbi ijana ariko rimwe gusa nabwo ntiyigeze iyisohora bityo birabujijwe kuyitunga inshuti zacu amateka y'idolari y'amerika ni maremare kandi ni menshi cyane ntawayavuga mu by'ukuri mu minota mike ngo bikunde niyo mpamvu duhiniye aha iki kiganiro amerika nacyo uyu munsi mbashimiye rwose ko mwagikurikiye kandi mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
radiyo y'ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi akaba ino ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru vya mbere twari tubafitiye muri kino gitondo ni ibiganiro twateguye twongera tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirindikiza ca covid ya cumi n'icenda twe na bagenzi bacu rero batandukanye aho bari mu mihana yabo tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose turaza kongera mu masaha ari imbere kuri mikro ijwi mwumva ryari rya diane ninahazwe nari nafatikanije na fatuma rimasi kalala yegeranije amajwi n'ibiganiro byacu byose mushobora kongera gusanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu mubandanye kugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu